አዲስ ግልጌ አሜሪካ radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kubagezaho aya makuru ubugenzacyaha bwo mu rwanda bwagejeje mu bushinjacyaha dosiye ya paul rusesabagina ukurikiranyweho ibyaha birimo iby'iterabwoba icyakozwe uyu munsi ni kohereza dosiye mu bushinjacyaha agaragaza iperereza ry'ibanze rifite ibimenyetso bifatika parike nayo ibonye hari ibindi bimenyetso bikenewe yakora iperereza ryayo yasanga ibihari bihagije bigatanga dosiye mu rukiko uwo ni Thierry muramira umuvugizi w'ibiro bishinzwe ubugenzacyaha mu rwanda rib mu burundi ho leta igiye kubarura abantu badafite akazi bararangije amashuri naho mu mahanga abanyafurika y'epfo bahangayikishijwe n'izahara ry'ubukungu rikabije muri icyo gihugu aya makuru n'ayandi turayagarukaho mu kanya tugumane amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye muri afurika y'epfo aho abaturage b'icyo gihugu bahangayikishijwe n'imibereho yabo muri iki gihe n'ikizaza kubera ubukungu bumaze kugabanuka ku rugero rurenga mirongo itanu ku ijana mu gihe cy'amezi ane bitewe n'ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya korona Fidel Niyongabo akomeza iyi nkuru ubutunzi bw'icyo gihugu bwagabanutse ibice mirongo itanu na kimwe ku ijana mu mezi ane aheze y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ntivyari bwigere biba imbere yaho ni mu gihe ikiza c'umugera wa korona cageramiye bikomeye ubutunzi bw'ico gihugu abanyagihugu bavuga ko bafise ibibazo bikomeye vy'amafaranga benshi muri bo baratakaje ubuzi bwabo kuva ingingo zo kugwanya umugera wa korona zishizwe mu ngiro ntibabona ko ibintu bizosubira mu buryo mu bihe vya vuba bamenyesha ko bizofata igihe kirekire kugira basubire mu kazi kabo abantu basubire kugurisha ibintu vyabo nk'uko vyahora no gusubira mu butunzi bari bamenyereye bavuga ko ibintu bizomera nabi kurushiriza imbere y'uko bisubira kumera neza igabanuka rikomeye ry'ubutunzi ryatumwe cyane cyane n'igabanuka rikomeye ry'imirimo mu bisata by'inyubako amahinguriro no gucukura ubutare imirimo muri ibyo bisata yagabanutse ku bigera ibice mirongo irindwi ku ijana ubutunzi bw'igihugu cya afurika y'epfo bwari busanzwe buri mu bibazo bikomeye mu bugira kabiri mu kiringo cy'imyaka ibiri urakoze fidel tuve muri afurika y'epfo tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho igiye kugabanya abasirikari bayo bari muri iraq bakava ku bihumbi bitanu na magana abiri hagasigara ibihumbi bitatu mu mpera z'uku kwezi fidel niyo ngabo n'ubundi turacyari kumwe umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare cya amerika general frank mckenzie yabitangaje mu rugendo yagize muri iraq no munsi wa gatatu yavuze ko inteko za amerika ziri muri iraq zizogabanywa kuva ku bihumbi bitanu n'amajana abiri zigasigara ari ibihumbi bitatu itangaje ko inteko zizosigara muri ico gihugu zizobandanya gufasha abanyairak kuzimanganya abagwanyi basigaye ba leta ya kisilamu muri ico gihugu menyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera bishimiye ko inteko za iraq zongereje ubushobozi bwazo bwo kwigwanako umwe mu bategetsi bakomeye ba amerika atashatse ko izina ryiwe ritangazwa yari yamenyesheje ko iyo ngingo isa n'izotangazwa mu mpera z'indwi leta zunze ubumwe za amerika zifite inteko ibihumbi bitanu n'amajana abiri muri iraq zijejwe ibikorwa vyo kurwanya iterabwoba hamwe no kumenyereza inteko z'igihugu ca iraq hari izindi nteko za amerika ibihumbi umunani n'amajana atandatu mu gihugu ca afghanistan perezida wa amerika donald trump yari yatangaje ko ashaka guhagarika ivyo yise ingwano z'urutavanako za amerika igihe yiyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi guheze yatangaje ko igikorwa co gukura inteko za amerika muri iraq cihutishijwe bihagije ko arindiriye igihe batazoba bagikeneye kuba bari muri ico gihugu bitangaje igihe yariko yakira umushikiranganji wa mbere wa iraq mustafa al kadimi mu biro vyiwe perezida trump yavuze ko abanya iraq bazoshobora kwigwanako mu nyuma yaho nk'uko babigenjeje imbere y'uko inteko za amerika ziza muri ico gihugu muri afghanistan igisasu cyari gihitanye visi perezida wa mbere w'igihugu amrullah saleh igihe yari arimo kujya ku kazi mu biro vye mu murwa mukuru kabul fidel niyongabo arakomeza ico gitero ca bombe cakozwe ku cegera ca perezida cabaye mu gitondo c'uno musi kuwa gatatu kikaba cahitanye abantu cumi gikomeretsa abandi batari bake benshi muri bo abantu bariko barengana kw'ibarabara iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati abategetsi bavuga ko bombe yari igenewe kwica icegera ca perezida yari yatezwe kw'ibarabara yashoboye kurusimba kubera yari mu modoka ikingiwe amasasi n'amabombe yakomeretse buhoro mu maso no mu biganza gato inyuma yaho yashize ku rubuga rwa facebook amasanamu ya videwo yerekana uko ibintu byagenze amenyesha ko bombe yari yatezwe imodoka yiwe yari ikomeye ku buryo yatumye ikiyo cayo gishonga yavuze ko abona ko inteko zijeje umutekano mu gihugu zihangana n'ibibazo nk'ivyo uko umunsi utashe yasabye imbabazi ku bantu bahasize ubuzima n'abatakaje ivyabo mu gitero c'uno munsi ku wa gatatu umuhungu wiwe ebat sale yari amuherekeje ntaco yabaye muri ico gitero yamara acungera ubuzima bwiwe atari bake bakomeretse bakaba bajanywe mu bitaro perezida wa afghanistan ashraf ghani yiyamirije igitero ca bombe c'uno munsi ku wa gatatu yatangaje ko abagira iterabwoba n'ababashigikiye bo mu mahanga badashobora kubaca intege amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyasohoreze muri sudani aho abaturage ibihumbi n'ibihumbi badafite aho bakinga umusaya kubera imyuzure ikomeye yabasenyeye fidel niyo ngabo niyo usohorezaho abategetsi b'igihugu ca sudani n'abategetsi b'ishirahamwe mpuzamakungu onu bariko bategekanya imfashanyo igenewe abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi batakaje amazu yabo bitumwe n'imyuzure yatewe n'uruzi nile yamara benshi muri bo ntibazi igihe iyo mfashanyo izobashikira leta ya sudani itangaza ko yatanze amafaranga arenga imiliyoni ijana na mirongo itanu y'amapounds y'ico gihugu agenewe gufasha abasinzikajwe n'imyuzure ishami ry'ishirahamwe onu ryitaho impunzi hcr rimenyesha ko ribifashijwemwo na emirate zunze ubumwe ryarungitse itoni ijana z'ibikenewe gufasha harimwo uburengeti izoherezwa abanyagihugu mu ntara cumi na zibiri z'igihugu imyuzure yatewe n'uruzi nil yahitanye abantu ijana na babiri mu gihugu yonona amazu ibihumbi n'ibihumbi abategetsi b'igihugu ca sudani batangaje ikiringo c'amezi atatu yo mu bihe bidasanzwe abataye izabo bagera ku bihumbi umunani n'amajana atanu n'impunzi ibihumbi mirongo ine barasinzikajwe n'imyuzure mu bisagara vya khartum mu buseruko bw'igihugu ku nkengera z'uruzi nil hamwe no mu ntara ya darfur ishirahamwe hcr ritangaza ko bakeneye imfashanyo vyihutirwa
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no kuri wayeshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyaheri mu rwanda aho kuri wa gatatu ubugenzacyaha bw'u rwanda bwahaye ubushinjacyaha dosiye ya bwana paul rusesabagina ukurikiranyweho ibyaha birimo iby'iterabwoba gusa abunganira rusesabagina mu by'amategeko babwiye ijwi rya amerika ko atabashije kubazwa kubera uburwayi asumuta kaboye nibyo atubwira nyuma y'iminsi icumi bwana rusesabagina abazwa mu bugenzacyaha kuri wa gatatu nibwo dosiye yashyikirijwe urwego rw'ubushinjacyaha umuvugizi w'ubugenzacyaha thierry muramira yabwiye ijwi rya amerika ko iperereza ry'ibanze bakoreraga rusesabagina baripfundikiye icyakozwe uyu munsi ni kohereza dosiye mu bushinjacyaha agaragaza iperereza ry'ibanze rifite ibimenyetso bifatika parike nayo ibonye hari ibindi bimenyetso bikenewe yakora iperereza ryayo yasanga ibihari bihagije bigatanga dosiye mu rukiko paul rusesabagina ari kumwe n'abunganizi be metre david rugazana emerine nyembo bitabye urwego rw'ubushinjacyaha kukimihurura kuri wa gatatu gusa metre rugaza yabwira ijwi rya amerika ko atabashije kubazwa kuko yari arwaye ibazwa ryasubitswe mbona rishobora gukomeza ejo kubera ko ryasubitswe kuko yagombaga kujya kwa muganga kujya gufata ibisubizo mbona yari yivujije yagomba kujya gufata ibisubizo no guhura na dogiteri niyo mpamvu ryasubitswe mwatangiranye nawe mu bugenzacyaha n'ubu mwari mukomezanyije mu bushinjacyaha ubu ni ukuvuga ngo muzamukurikirana kugeza he kugeza iyi dosiye ibaye korotire tujya twumva mu manza abantu kenshi bavuga bavuga ko muri iki gihe bigoranye kubona umufungwa mwebwe biraborohera twe biratworohera kabisa ko tumukeneye baramuduha kugeza ubu nta kibazo turagira n'uyu munsi ntibaganiye twenyine mbere y'uko avugana n'ubushinjacyaha mbere y'uko ibazwa risubikwa twaganira bo ameze neza nta nta kibazo afite uretse nyine ikibazo cy'uburwayi yari afite kiwe yasanganwe ntabwo murabasha kuvugana n'umuryango we wasigaye hanze wenda nk'abantu bamwunganira ngo mujye mumugezaho amakuru babatume n'iki ejo niho byabaye turi kumwe kandi natwe twe hari amadokima twabasabaga ko twarabavugishije ni bwo bwa mbere kuva yagera inaha yabashije kuvugana n'umuryango we oya bwari bugiye kuba ubwa kabiri kuko ubwa mbere yavuganye na murumuna w'umugore we ejo nibwo yabashije kubafatisha bose nubwo metere rugaza na metere nyembo aribo kugeza ubu bunganira bwana rusesabagina umuryango w'utangaza ko watoranije itsinda ry'abanyamategeko barindwi b'inzobere ngo bazamuburanire barimo umunyarwanda umwe wo muri australia umwe batatu bo muri amerika umwe wo muri canada n'uwo mu bubirigi mu ifatwa rya bwana rusesabagina ubugenzacyaha bwavugaga ko bumukurikiranyeho ibyaha birimo iby'iterabwoba gutwika ubushimusi n'ubwicanyi bwakorewe abaturage b'inzirakarengane ni ibyaha bivuga ko byakorewe mu duce turimo nyabimata mu karere ka nyaruguru ahabaye ibitero mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani no mu nkengero za nyungwe mu karere ka nyamagabe mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka w'ibibiri na cumi n'umunani byose byigambwe n'umutwe w'ubutwara gisirikare wa eferen ushamikiye ku mpuzamashyaka mrcd rusesabagina yari ayoboye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruheruka gutangaza ko rusesabagina yizanye mu rwanda agafatirwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya kigali nubwo bitatangajwe niba yari aje mu rwanda cyangwa yari agiye gukomereza ahandi biteganyijwe ko nyuma yo kunoza dosiye ubushinjacyaha buzayiregera urukiko cyangwa se rukaba rwayishyingura kuko byose buba byemerewe n'amategeko asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumta igipolisi cy'ubuhorandi cyarekuye karori ndereyehe wari waraye yatawe muri yombi kubera ibirego byatanzwe n'u rwanda ko yaba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ishyaka fdi inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu rwanda riravuga ko habayemo kwibeshya mu nzego z'ubutegetsi z'ubuhorandi karori ndereyehe ufite ubwenegihugu bw'ubuhorandi ntashobora kujyanwa mu rwanda atabanje kubonera mu nkiko z'ubuhorandi umuyobozi wa fdi inkingi jusite bahunga yabisobanuriye venuste nshimiyimana nagira ngo mbere na mbere nkubwire ukuntu twishimye cyane dufite ubwuzu yuko umuvandimwe wacu umuyoboke wacu n'umuntu mukuru mu ishyaka ryacu mbere y'ihe karori yarekuwe imana ikamukura mu menyo ya rubamba y'abantu bashaka kugira ngo bamuterure bamujyane mu rwanda icyabiteye rero nk'uko wabivuze cyatumye arekurwa ni uko bashaka kumushimuta bagomba kuba barahamagaye nomero itari yo bakibeshya bibwira koko ko byarangiye ko bashobora kumujyana mu rwanda hanyuma rero ubutegetsi bumaze kubibona kuko avoka we yahereye ko abaza basanga bibeshye baramurekura asubira iwe ariko kugira ngo byumvikane neza ibyo byo kuvuga ngo bahamagaye nimero itari yo kugira ngo abantu batagira ngo ni ugutebya guhamagara nimero itari yo byagenze gute kugira ngo bahamagare utari imbere yehe cyangwa bahamagaye mu biro bitari byo byagenze gute bahamagaye mu biro bitari byo bahamagara umuntu utari utari we ababwira inkuru zitari zo ko bashobora kuba bamujyana ariko rero avoka we abajije ababishinzwe bavuga ko ibyo bintu bidashoboka kuko ntashobora kuregwa ngo ave mu buhorandi atabanje kujya imbere y'inkiko kugira ngo zemeze koko ibyo bamurega ari byo urashaka rero kuvuga ko ubu ngubu ndereyehe atakigiye kuburanishwa mu rwanda nk'uko byavugwaga ntabwo rwose ntabwo ari byo ntashobora kujyanwa mu rwanda kuko ubuhorandi ntibugenda ku mategeko kandi nandi hafite avoka ubishoboye ubizi neza ubu washoboye kwerekana ko ibintu bidashoboka kandi koko n'ababishinzwe bazi uko bigenda umuyobozi muri minisiteri y'ubutabera basanze koko harimo kwibeshya bitarakozwe neza ahubwo basaba n'imbabazi y'uko ibintu byakozwe ku buryo butari bwo ko agomba kujya imbere y'amategeko ibyo baba bamurega byaba ari byo akaba ariho bantu batangira no kureba niba ashobora no kujyanwa no mu rwanda kuko nabyo ni ikindi kibazo nk'uko ubizi ntabwo kuvuga ko agomba kujya mu rwanda agomba kujya mu rwanda hari ibihugu nk'ubwongereza hari abantu barega ko bagomba kujya mu rwanda basanga ko u rwanda ubutabera buhari kutabajyana w'umuntu ngo azabone ubutabera buhagije bwuzuye banga kohereza mu rwanda ariko nubwo yarekuwe azaburanishwa nicyo ushaka kuvuga ndashaka kuvuga ko niko bimeze iyo igihugu gitanze ibirego icyo gihe abacamanza cyangwa abashinjacyaha barabireba basanga bifite ishingiro bakamujyana imbere y'inkiko nagira ngo nkwibutse ko bigeze kubigerageza mwaka bibiri na cumi na gatanu bamurega inkiko abacamanza basanga ibyo bintu nta shingiro bifite ubu rero nyine no kongera kugerageza kugira ngo barebe ukuntu ukuntu bamutesha umutwe kuko ni porogaramu ihari yo gutesha umutwe no guhungeta umuntu wese yaba utavuganye kimwe n'ubutegetsi bw'u rwanda ariko ibyaha aregwa ntaho bihuriye no kutavuga rumwe na leta y'u rwanda kugeza neza kumbaza icyo kibazo icyo bivuga ni uko umuntu wese urwanya leta ubwoko ubwo ari bwo bwose bavuga ko uwo muntu afite ingengabitekerezo ya jenoside ko yakoze jenoside ko akora n'abajenosideri cyangwa ko akora n'imitwe irwanya leta y'iterabwoba ubwo rero kubera ko ari umuntu mu bantu bakomeye kandi bizewe kandi bafite ubuyobozi banashimwa n'aba- n'abaturage n'aba- n'aho bari uwo muntu nk'uwo nguwo nta kuntu batabukore kumushakira ibyo bamurega kugira ngo bamukure mu kibuga cya politiki Justin bahunga ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika urakoze cyane ndagushimiye rwose
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuje mu burundi aho guhera ku wa gatandatu w'iki cyumweru leta izatangira kubarura abarangije amashuri badafite akazi eloge wili kaneza aratubwira ibindi kuri iyi nkuru abaserukira intara n'amakomine nibo bazobanza kwigishwa no gusigurirwa ingene igikorwa c'ibarurwa ry'urwaruka rushomereye kizogenda hazoba ari kuri uyu wa kane bazohurira ku mugwa mukuru wa politike gitega ku baba mu ntara zo hagati ingozi ku baba mu buraruko mu cankuzo ku bo mu buseruko ibujumbura ku baba mu karere k'uburengero hamwe n'i makamba ku bo mu manuko ibarurwa rizohera ku wa gatandatu w'indwi rigere ku munsi wa mbere w'indwiza umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati yabivuze mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri mu kajoro pierre nkurikiye inyigisho z'abantu babiri bazo kwandika ku buhinga bwa none abo bantu ba bantu babiri ku mutumba canke kuri quartier zizoba kuri uyu wa gatanu itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku migwa mikuru y'amakomine y'uburundi yose guhera igihe c'isaha zibiri ci- z'igitondo kwandika ku buhinga bwa none ugaruka rwose gwize wifuza akazi bikazoca biba rero guhera kuri uyu wa gatandatu itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe c'isaha imwe n'inusu gushika ku munsi wa mbere w'indwiza itariki cumi na zine z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe ca saa sita y'umutaga ijwi rya amerika rimaze kumva rino tangazo ryaciye ribaza umukuru w'ishyirahamwe jap rihaniye iterambere nyafurika rimwe mu yahurikiwemo n'urwaruka rwinshi mu burundi uko yakiriye iki gikorwa eric nsengimana yavuze ko ari umugambi wo gushima cyane ariko afise amakenga ku irangurwa ryawo mu kiringo kigufi tukabona ko ikiringo catanzwe ari ikiringo gitoya cane turavye urwaruka rutagira akazi mu burundi hanyuma ico dusaba nuko ikiringo cokongerezwa kugira ngo rwose urwaruka rushobore gushikirwa gwiyandikishe kuko sinibaza ko nubwo baba batonze bose bariko bariyandikisha iyi minsi baba bose bahejeje gushirwa muri bya vyuma nyabwonko umwanya muto ariko umukuru w'ishyirahamwe forcon f rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama asanga atari cyo kibazo gusa abona kwiribarurwa rikwiye guheka ifutwa ry'uburambe mu kazi bwaba busabwa iyo hatanga utuzi jeha hakizimana twebwe eh, ku kijyanye n'umwanya ubwami ntitwavuga ko umwanya ari muto ahubwo dusaba ko abazokwandika bokora baraba n'umwanya bafise bagatunganiriza bose atakimenyane na kamwana wa mama bibayemo hama tugasaba ko abajejwe intwaro kuva hasi gushika hejuru bokurikirana ntihagire n'umwe atandikwa ku mvo izi canke ziriya ikindi tuboneraho gusaba turamaze kubona iyo hageze itangwa ry'akazi haba amashira mu mpuzamakungu haba mu bisata bimwe bimwe by'igihugu eka n'ahandi usanga bavuga bati "Eh, dukeneye abantu duha akazi bafise uburambe mu kazi bigatuma rero urwaruka rutari ruke eh, rutaronka amahirwe yo guhiganirwa ako kazi maze igitigiri c'abataronka akazi kikabandanya ciyongera ugasanga mbere n'abagiye kuronka akazi ni ba bandi nyene bari basanzwe bagafise kubera uburambe bafise mu kazi tugasaba rero ko leta yoraba ico kibazo c'uburambe mu kazi covanwa muri bimwe twita amaperedofre aba mu kurindira ko ivyo vyifuzo bishitswa nsengimana afise ivyo asaba leta ku neza y'urwaruka rwose bokwisunga ingene rwaruka wagiye ruronka amadiplome kuko hari igihe igihe ushobora gusanga umuntu yarose diporome mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ugaca usanga ntiwarose akazi imbere y'uwarose diporome mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu rero bo kwisunga uburambe bw'umuntu uko bagiye baronka amadiporome bo byisunga cyane kugira ngo ntihagire uburenganywa ikindi naco bo kwisunga cyane ubumenyi n'ubukerebutsi bw'urwaruka kugira ngo bashobore kugira umwimbu uboneka icya gatatu bo kwisunga gutanga akazi barabye urwaruka rwose aho ruva ntibatanga akazi ko mu ntara imwe canke muri regiyo imwe ikindi naco bo kwisunga bo kwisunga ubutandukane bw'urwaruka hagati yabo ugasanga hari igihe bashobora kwisunga abari mu migambwe gusa abari mu mashyirahamwe barabibagiye kandi bose ari ubwoko bw'uburundi bo kwisunga kandi n'ibitsina abahungu n'abakobwa bakayashobora kuronka amahirwe angana mu kuronka akazi ubutororokanya ibitigiri vy'urwaruka rwahejeje amashure ariko rutagira akazi biri mu vyo perezida evariste ndayishimiye yari yavuze acinjira mu mabanga mu kwezi kwa gatandatu n'imbere yaho myiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibiharuro vyatanzwe n'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana ko ibice mirongo itanu na bitanu n'uduce tubiri kw'ijana vy'urwaruka rutumba ata kazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice mirongo itandatu na bitanu n'uduce tune kw'ijana ayo matohoza nyene yerekana ko mu burundi abakiri bato aribo benshi bafise imyaka iri musi ya mirongo ibiri n'itanu n'ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana n'abari munsi ya mirongo itatu n'itanu n'ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana rusansuma ya nyuma y'abarundi yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani nayo yerekana ko muri rusangi urwaruka rungana n'ibice mirongo itandatu na bitandatu ku ijana by'abarundi bose eroje urikaneza ijwi rya amerika urakoze loge tugaruke mu rwanda aho rib urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda uyu munsi rweretse itangazamakuru abantu makumyabiri na bane biganjemo urubyiruko rurega ibyaha by'ubwambuzi no gushukana bifashishije ikoranabuhanga bose nabo mu karere ka rusizi intara y'uburengerazuba umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru ufite nka telefone nk'umuntu yarabikuje nk'umuntu runaka muri inshuti ukamubwira ati yenda mpereza ya mesaje wabikurijeho yamara kuyiguhereza ya mesaje nyine ukayohereza umuntu nk'uko umwohereza isanzwe ni bamwe muri abo makumyabiri na bane beretswe itangazamakuru kuri uyu wa gatatu aha mu karere ka rusizi baragaruka ku buryo ibyo bikorwa by'ubwambuzi bikorwamo byemera kuyagusubiza akayagusubiza ni umuntu yanibye ibihumbi mirongo icyenda na bitandatu n'undi nawe yanibye mirongo itatu n'icyenda n'undi natwaye mirongo ine n'umunani niyo mafaranga nayo nibye kuko nibwo nayo nkibitangira twabonye nyine akazi kanze ibintu byose bipfapfanye tutavuga ati reka mbitangire n'abatwagendanaga nyine bamwe na bamwe bagiye kigali bambwa nyine nabo ari byo bakora bo baza kwigira i kigali kuko bari bagiye maze kubimenya nyine bampaye simukadi barambwira ati urajya uhamagara nimero numva iciyemo uyandikeho cyakora mu gitondo twebwe urajya uziduhereza turajya tugira uko tubyigenzereza wowe uraza ubona ku mafaranga n'ibyo uzaba byaciyemogiye twaragiye icyo gihe twari bane turya umuntu amafaranga ibihumbi magana atatu twaje kongera dusubirayo undi muntu niba ari amafaranga mirongo cyenda ni ayo ngayo igisa nk'ikidasanzwe kuri aba bose ni uko bafatiwe mu mirenge ibiri uwa nkungu n'uwa nyakarenzo yombi y'akarere ka rusizi kandi mu bihe bimwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rib ruvuga ko mu kubata muri yombi haherewe ku birego rwagiye rwakira ariko no ku makuru yatanzwe n'abandi baturage bo muri iyo mirenge bwana murangira thierry uvugira uru rwego yabwijwe rya amerika ko mu byo bakurikiranweho harimo no kurema no kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi ibyaha bibiri cya mbere ni ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo icya kabiri akaba ari ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya iki cya mbere cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi gihanishwa ingingo ya magana abiri makumyabiri na kane ibihano byayo bikaba biri hagati y'imyaka irindwi n'imyaka icumi naho iki cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bigaragara mu ngingo y'ijana na mirongo irindwi na kane y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange cyo kigahanishwa hagati y'imyaka irindwi n'imyaka itatu mu gihe harimo abumvikana bemera ko bakoraga ibyo bikorwa by'ubutekamutwe bagamije kwambura abaturage utwabo ariko harimo n'abavuga ko ntaho bahuriye nabyo ndetse ko bisanze bari mu bugenzacyaha njye ni ukumbeshyira njya ahantu nari ndi nakoreraga baraje mu gitondo abadaso barambyutsa ngo nimfungure ndafungura maze gufungura binjira mu nzu barasaka barebye babura nta muntu n'umwe urimo baramwe ngo ninsohoke bose wanjye ari kunshaka ngo arebe ashaka kumbwira ndagenda ngeze mu kagari ngo ninjire nuko nageze ahangaha twacuruzaga arimantasiyo barambikira nta nubwo nta n'ikintu na kimwe mbiziho yuko ni nabwo nari nkihagera ntabwo ngariho kavukire yanjye ibi bikorwa by'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga biravugwa mu mirenge ya nkungu na nyakarenzo n'ubundi yakunze kugaragaramo abandi bambuzi biyita abameni abo bakaba babeshya bo bahamagaye kuri telefone ko batoraguye zahabu hanyuma uje nk'umuguzi wayo bakamuhangika icyo baba bita zahabu nyamara ari ikibumbano cyo mu isima n'umucanga urwego rw'ubugenzacyaha rugasaba abaturage kuba maso ndetse no kurufasha gukurikirana bene ibyo bikorwa by'ubwambuzi tugira amakenga niba hari ubutabera bwohereza amafaranga banza ushishoze koko urebe ko ayo mafaranga ahari ikindi noneho ku buryo bw'umwihariko ubutumwa twaha aba bantu ba rusizi nyakarenzo na mpungu ni uko abaturage baho n'abayobozi bagomba guhaguruka bakarwanya abantu babanduriza izina ibyo byose ni ubukangurambaga bugomba gukorwa ariko iperereza rirakomeje no mu gihugu hose kuko hari n'aho baba bafite bakorana n'aho mu gihugu hose kuko ribu ntabwo izagahoka ntabwo izatezuka kurwanya abantu n'aba ngaba uru rwego ruvuga ko nubwo mu byaha rukurikirana iki kibazo cy'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga kitari mu biza imbere y'ibindi kugeza ubu ariko uko imyaka ishira bigaragara ko kigenda gifata indi ntera nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani imibare y'uru rwego igaragaza ko rwakiriye dosiye zisaga magana arindwi na mirongo ine zerekeranye nacyo mu gihe mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda ho rwakiriye izisaga magana arindwi na mirongo itandatu temistokle mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda Temistokle Mutijima tugushimire amakuru tuyasoreze mu Rwanda n'ubundi hari urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse urubanza rwa Munyakazi Isaac wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi uregwa ibyaha bya ruswa iyi nkuru tuyibaze umunyamakuru wacu Eric Bagira ubusa uri Kigali mu Rwanda bwana Isaac Munyakazi yageze ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ahagana saa mbiri n'igice za mu gitondo atwawe n'umudamu we mu modoka yo mu bwoko bw'ivatiri y'ibara ry'umweru umwitegereje ku masura nyuma y'amezi icyenda atari mu kazi arakomeye araburana ibyaha bya ruswa akurikiranyweho n'urwego rw'ubushinjacyaha mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge bwana munyakazi yari n'ubwunganizi ariko bwana abudu gahima bareganwa we ntiyagaragaye mu cyumba cy'urukiko uyu ni nawe wabaye intandaro y'isubika rubanza kuko abanyamategeko bamwunganira bahise basaba umucamanza kwimurira urubanza ku wundi munsi igihe bwana gahima yaba yakize cyangwa yorohewe bwana munyakazi abajijwe kugira icyo avuga kuri iyi nzitizi yazamuwe n'abunganira bwana gahima bareganwa yasubije umucamanza ko ntacyo yarenzaho igihe byumvikana ko uwo bareganwa arwaye umwunganizi we mu mategeko metre nzira batinyi nawe ntiyagiye kure y'uyu wahoze ari minisitiri muri minisiteri y'uburezi yabwiye umucamanza ko uburwayi ari ikintu umuntu atategura kandi ko abaregwa bombi bagomba kuburanira hamwe ku byaha bya ruswa ubushinjacyaha bubakurikiranyeho uyu munyamategeko yavuze ko bagomba kwihangana maze mu nyungu z'ubutabera umucamanza akagena undi munsi yazaburanishirizaho uru rubanza ku ruhande rw'urwego rw'ubushinjacyaha ruhagarariwe na bwana michel nshimiyimana yabwiye umucamanza ko ubusabe bw'abunganira gahima bufite ishingiro kuko abagabo bombi ngo bakurikiranyweho ibyaha bagomba kuba barakoranye bwana nshimiyimana yasabye urukiko ko mu nyungu z'ubutabera no mu migendekere myiza y'uru rubanza byaba byiza rwimuriwe ku wundi munsi ariko mu bihe bya vuba yavuze ko ihame nanone ari uko ubutabera butinze buba butakiri ubutabera bwuzuye mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo bwana munyakazi yashyikirije bwana eduwari ngirente minisitiri w'intebe ibaruwa y'ubwegure bwe muri guverinoma byabereye mu gihe kimwe na bwana evode uwizeyimana nawe wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera ashinzwe kurengera itegeko nshinga n'andi mategeko nta mwanya wabayeho wo kuvuga inyito z'ibyaha bakurikiranyweho ariko bwana isaac munyakazi araregwa ibyaha byo kuba icyitso mu gusaba kwakira no gutanga indonke uyu wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi kandi anaregwa icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite inyito y'ibi byaha akurikiranyweho itandukanye n'ibyatangarijwe mu ruhame ko munyakazi yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda ibyaha akurikiranyweho birakekwa ko yabikoze mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda mu kwezi kwa cumi n'abiri mu mwiherero uheruka w'abategetsi bakuru wabereye igabiro mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka gatsibo hari mu kwezi kwa kabiri umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame agaruka ku myitwarire y'isi idahwitse ya bamwe mu bandi bategetsi barimo abari batakiri mu myanya yavuze ko bwana munyakazi yafatiwe mu cyuho yakira ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'amanyarwanda ibi ngo yabikoze kugira ngo ashyire mu mwanya mwiza w'imbere kimwe mu bigo by'amashuri icyo gihe perezida kagame yavuze ko bwana munyakazi yiyemereye ko yafatiwe yafashwe yakira ruswa kandi ko hari ibimenyetso simusiga ko ntaho yabihungira imyiregurire mu buryo burambuye kuri buri cyaha mu biregwa abagabo bombi izasobanuka mu iburanisha ritaha umucamanza yanzuye ko niba nta gihindutse azasubukura uru rubanza ku itariki ya cumi na zirindwi z'uku kwezi kwa cyenda aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba n'aho tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye hamwe na bagenzi banjye bandi bamfashije kuyategura yegeranijwe na fasil gabehu yari ahagarariwe na edi rwema jyendi jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese